Iri ni ijwi ry'Amerika. mwaramutse nshuti z'ijwi ry'Amerika muri kumwe na Aloise Bigirimana radiyo ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri FM mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na FM mirongo icyenda na zitanu n'ibice bibiri mu Burundi nayo mu Rwanda dusamiranira kuri FM ijana na zine n'ibice bitatu twahuye n'umuhuza mukuru perezida wa repubulika museveni abamugisha uganda hanyuma ukaba uzi yuko nk'uko nabivuze ariko arafasha mu biganiro by'i burundi turaganira ingene ibyo biganiro ibyo biganiro ahubwo bibandanya n'ingoga uyu ni perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi aho avuga ku mubonano bagiranye n'umukuru w'igihugu cy'u buganda yoweri museveni ejo ku munsi wa kabiri iyi nkuru cyo kimwe n'izindi ni mu kanya duhere ku makuru yo hirya no hino mwateguriwe kandi mushikirizwa na rozine munezero
mwaramutse mwebwe mwese mutwumviriza leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahagaritse uburenganzira bwa ida soya bwo gusubira gukorera ku butaka bwa kongo ida asanzwe akorera muri kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nk'umushakashatsi mu bijyanye n'agateka kazina muntu ishyirahamwe ryo muri leta zunze ubumwe za amerika riharanira agateka kazina muntu human rights watch ryatangaje ko ibiro bijejwe urujya n'uruza rw'abantu ku mupaka byahagaritse giturumbuka ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi impapuro zemerera soya kubandanya akorera ku butaka bwa kongo soya akaba inyuma yaho akaba inyuma yaho akaba inyuma yaho ageragereje gusaba izindi mpapuro yaciye ahabwa ikiringo cy'amasaha mirongo ine n'umunani yo kuba yavuye ku butaka bwa kongo ataye n'isiguro ahawe ishyirahamwe human rights watch ivuga ko kandi kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta ya kongo yahohoteye abo bose biboneka ko badashyigikiye icyiyumviro cy'uko perezida joseph kabila yorenza ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro abategetsi bakuru mu gihugu bavuga ko ayo matora ategekanijwe kuba mu mpera z'uyu mwaka turimwo ashobora kutaba biturutse ku ngorane z'ibikoresho n'amafaranga mu gihugu cya libiya uburyo ibitero by'indege z'ingwano bibandanya bishobora kuba ari intango y'ishaka rikomeye ryo kurwanya umugwi w'abihebye ya leta ya kisilamu umaze iminsi ugerageza gufata icyicaro mu karere ka afurika y'uburaruko umutegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika atashimye kwivuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko inteko z'abasirikare bakomeye ba amerika nabo nyene bari muri ako karere gufasha muri ico gikorwa igisirikare ca amerika kiramaze kugira ibitero vy'indege bishika kuri mirongo ibiri n'umunani ku bagwanyi ba leta ya kisilamu mu rwego rw'ibitero vyatanguye itariki ya mbere y'ukwezi k'umunani bisabwe na leta ya libiya ibihugu by'ubwongereza ubufaransa hamwe n'ubutaliyano biramaze navyo nyene gufasha libiya muri iyo ntambara ariko ivyo bihugu ntivyemeza ko bizobandanya gufasha libiya urwo rugamba umutegetsi muri leta y'ubwongereza yabwiye ijwi rya amerika ko biteguye gufasha ariko ko leta nshasha ya libiya atacirabasaba ku bijanye n'iyo mfashanyo ubutegetsi bw'igihugu cy'ubudagi bwafashe umugabo yikekwa kuba kuba ari umunywanyi wa leta ya kiyisilamu yagirwa kuba afise uruhara mu ku mudugararo wabaye mu rukino rwo gutanguza inkino z'umupira w'amaguru abategetsi bo mu karere k'ubuseruko bavuga ko uwo mugabo yafashwe ku munsi wa gatanu ariko ko ata nkuru zihagije bafise zerekeye ivy'uwo mudugararo wari wateguwe uwo mugabo aturuka muri siriya akaba ari impunzi mu kwezi guheze igihugu cy'ubudagi carabereyemwo ibitero bibiri vy'abiyahuzi abantu batari bake barahakomerekera ubutegetsi bw'ubudagi buriteguye ari hamwe hari igitero coba giteguwe mu rukino rwo kugurura inkino z'umupira w'amaguru aho mu budagi itariki mirongo ibiri na zitandatu z'uku kwezi k'umunani donald trump umukandida w'abarepubulikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yaneguye yivuye inyuma abanywanyi b'umugambwe wiwe bavuga ko batamushyigikiye abo nabo ni nk'umukeku- ni nk'umukenguzamateka wo muri leta ya Maine Susan Collins hamwe n'abandi bategetsi batari bake baturuka mu mugambwe w'abarepublikani bahoze bakora mu by'umutekano mu bijanye n'imi- no mu bijyanye n'imigenderanire n'ayandi makungu ni nyuma yaho kandi hasohokeye ibiharu- ibindi biharuro vyerekana ko umukandida w'abademokrate Hillary Clinton atera aza imbere cyane ya Donald Trump ibiharuro byasohotse kuri uyu wa kabiri vyerekana ko Hillary Clinton aza imbere ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana kuri mirongo ine na kimwe ku ijana bya Donald Trump umukenguzamateka Susan Collins avuga ari mu bavuga ari mu bavuga ko badashigikiye umukandida wabo yabwiye ikinyamakuru Washington Post ko Donald Trump atamuco w'abarepublikani werekeye uburongozi bushira hamwe abantu afise Colin avuga kandi ko Trump atagira atagira ugutekana muri we n'ingendo ikenewe kugira abo umukuru w'igihugu Colin akavuga ko ahubwo Trump ahitamo gusuzugura no gutuma urutoke abantu ku bijyanye n'amadini canke ubwoko bwabo abategetsi bo muri leta ya texas mu bumanuko bwa leta zunze ubumwe za amerika batangaje ko hari umwana w'uruhinja yapfuye akivuka bitewe n'uko nyina wiwe yagendeye igisagara ca el Salva- salvador kiri muri amerika yo hagati yiwungenze azazanye umugera wa zika kuri uyu wa gatanu niho ivyigwa vyo kwa muganga vyemeza ko uwo mwana yahitanywe n'umugera wa zika abaganga bo muri leta ya texas bavuga ko atawundi muntu barabona ko ivyo bimenyetso muri leta ya florida mu bumanuko bushira ubuseruko bwa amerika umugera wa zika urateye uruhagarara bivuye ko hari abantu bane bikezwe kuba bawut- bawutewe n'imibu abo bantu bane bose bakaba baba mu karere katarenga ibirometero bibiri hillary clinton umukandida w'abademokrate yaratangaje igi- igi- igice yaratangaje igice yagendereye igisagara ca miami ku munsi wa kabiri mu nama nshingamateka Ayo yari amakuru yo hirya no hino iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interinete radiyo yacu voa akadomo kome kuri facebook mudusanga kuri voa radiyo yacu amakuru yo mu karere tuyahere kuyavugwa mu burundi umukuru w'igihugu cy'ubuganda yoweri museveni asanzwe ari nawe muhuza mu biganiro by'abarundi yarabonanye n'abahoze ari abakuru b'igihugu cy'uburundi ejo ku munsi wa kabiri perezida silvestre ntibantunganya aratubwira ibyo baganiriye yaganiriye na mugenzi wacu frederic nkundikije oya nk'uko nyine wayibonye kuri iyo tweet uvuze twahuye eh, n'umuhuza mukuru perezida yoweri kaguta museveni arangwa igihugu cya uganda hanyuma ukabuze yuko nk'uko nabivuze ariko arafasha mu biganiro by'i burundi hanyuma turaganira ingene ibyo biganiro kuri ibyo biganiro ahubwo byobandanya n'ingoga Eh, nk'uko yabivuze nabo nyine ibiganiro rero twa- uko twaganiye twaganiye neza murasha kutubwira ingingo eh, mwoba mwafashe kaza hafatiwe z'ukuntu ivyo biganiro vyogenda neza turazi ko hari ibiganiro vyabaye inshuro zibiri ariko amatwi yadusumira nta kintu kinini cane rwose cavuyemo ikintu mwapfunditse mubona ko ivyo biganiro bizotuma bitera imbere niki twebwe turi abarongoye igihugu nta ngingo tuza dupfundika kuko mu baganira si twebwe hariho n'abandi baganira icyo twifuza gusa ni uko ibiganiro nk'uko byamye bifasha uburundi n'ubu abarundi biraba bovyijukira kugira ngo bigende bitera imbere igihe mwabigira mwagira ibiganiro mu eh, ndwi ziheze ivyo biganiro ntivyateye imbere cane rwose hari ikintu mwoba mwayaze coba cemeza ko ibiganiro bizoja imbere gatoya oyangira icyo umuntu yoshimikira kuri nakubwiye nyene yuko ibiganiro ariyo nzira nziza yoshobora gufasha uburundi kogorora neza atangurane nyinshi zigiyemo ariko murazi ko ivyo biganiro birimo inzitizi nyinshi inzitizi mwoba mwadomye ko urutoke n'izihe zova mu nzira gute nta nzitizi zoza ziza ku ku biganiro we wese ahamvuga icyumviro c'iwanje nani mvuga kuva kera we wese yokweza ku biganiro hari ico bimutwara yoba ariko arihenda ahubwo ibiganiro birafasha mbere nashaka kukubwira yuko hari n'urwandiko mperuka gusohora kuri site yanje yitwa niba com cate wogenda ukayisoma ukabona neza ico jewe niyumvira kuri ivyo mu majambo make mwi- mwiyumvira ko inyishu z'ibibazo biri mu burundi zotorerwa umuti gute zotorerwa imisu ku kugene bifatiye ku kugene abarongozi bose haba abarongozi mu nzego za leta abarongozi eh, mu nzego zivuga yuko zitavuga rumwe na leta bogenda bugurura imitima kugira bamenye yuko kuganira ari byiza noneho n'imana nyine yari ivugiye ati ahantu babiri cyangwa batatu bakoraniye na imana aba ariho ndi hari abarundi batari bake bavuga ko ibiganiro eh, bihuza abarundi bikwiye kuba koko ariko bakaba banegura ukuntu kenshi na kenshi abanyapolitike eh, bita ku banyamahanga cyane rwose bakaba bavuga ko amaherezo ari mu nzu ivyo biganiro bizobera hag- hagati y'abarundi kwabo abari bo bazi kandi ingorane bafise aho muhavuga kwigi n'abarundi nyene ba sokuru kandi natwe turavyemera baraciye umugani bati kica urugo karuva imbere buriya eh, twaraganiriye muri ya myaka iheze iyo tuba twagenda twese twubahiriza ingingo twari twashitseko ku masezerano y'arusha ndibaza ko izo ngorane zose ataho zoba kandi ngira ngo kuri ubu zo- twoza turavyiyibutsa kugira ngo bitume umwe wese agira ati mbega akigoro nogira n'akahe kugira ngo koko iyo migani ako karanga kacu k'abarundi kongere agasure karonke akanovera byose tuze tubereza hagati yacu buriya no mu muryango iyo urunze ugenda gutaka abashinga ntahe nuko mu muryango biba byanse ubwo ndibaza abantu bagize ati tuganire neza tuganire imitima yuguruye eh, ibintu bishobora kuronka ibibazo bishobora kuronka inyishu nk'uko nabivuze rero ivyo biganiro ariko ntibizoba ari amagaburanyama nk'uko abatabishigikiye ba- bavuga Eh, ugarutse ku kibazo wambaza n'isi yose kandi ico kibazo si ciza ko iyo umuntu ashaka kukiganira n'ivyo aja- agenda kuvuga jewe se amagaburanyama andajishinga ndajishinga no ko umurundi wese yobaho mu mahoro mu mutekano ndaje ishinga nuko demokarasi hari abantu benshi bapfiriye mu burundi tanguriye kumenya ko mukuru w'igihugu wa mbere bari bitoreye merikiro ndadaye eh, n'abandi bari bafatanije eh, tukaja no ku bandi barundi bapfiriye mu ntambara baharanira yuko twobigarukako eh, tukaba n'abandi barundi bapfuye muri ubwo buryo bagira bati demokarasi yongere ishyinzi mu burundi twobishikako ku byo mwayaze mwaba umuhuza yoba yabwiye igihe afise umugambi wo gutuma ko ibindi biganiro bihuza abarundi urumva ico kibazo ntiwo kibaza jewe ngira ni- nibo wokibaza ahubwo bo nyene ubwabo eh, je gusa igituraje ishinga twebwe nuko koko abantu bose ibiganiro biba mu burundi bovyijukira bavyijukiye bak- abantu bose bakabona yuko atangorane ndibaza yuko nejo ico co bitangura ntiyabaciriye agace rero uyu urumva nakwishuye aho sinshobora kugaruka kuri inyishu naguhaye nongeye kwidu- kwivugurutsa Eh, perezida silvestre ntibantunganye yahoze arongoye uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye namwe murakoze cane mu burundi kandi abajejwe umutekano n'abashinzwe kubahiriza agateka ka muntu ejo ku munsi wa kabiri bari bagiye muramvya kuraba ikiziga gikekwa kuba ari cy'umumenyeshamakuru jean bigirimana bakaba baranabonye ikindi kiziga kigira kabiri ni inkuru dushikirizwa na eloge wirikaneza yavuganye kuri telefone ejo ku munsi wa kabiri na mugenzi wacu edir rwema eloge abashinzwe umutekano ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu bagombaga kujya ahabonetse ikiziga cy'umuntu bikekwa ko ashobora kuba ari umunyamakuru ah, jean bigirimana nk'uko twari twabibwiwe ku munsi w'ejo n'umuyobozi w'ikinyamakuru iwacu bwana antoine kaburahe bari basabye ababishinzwe kugerageza gukura uwo murambo mu mazi kugira ngo bamenye niba ari uw'umunyamakuru jean bigirimana cyangwa se ari uwundi muntu e, ni iki cyatumye uwo murambo udakurwa mu mazi loje ego ikinyamakuru iwacu niko cyari cyasabye ko abijejwe bogenda gukura ico kiziga muri ayo mazi kugira ngo barabe by'ukuri ko ari umumenyeshamakuru canke ari uwundi muntu kuko cagira kiti abo wundi muntu canke uwo ni uko ari kiremwa muntu ariyo bategerezwa kumenya eh, ivyamushikiye uwo munsi rero ni ukuvuga ababijejwe bagiye ariko eh, bahashitse mu masaha y- y'inyuma ya saa sita kuko inzego zitandukanye kugira ngo zibanze kwegerana hari abazi bujumbura eh, harimo n'abamenyeshamakuru hari abari baje bavuye igitega kuko nk'abo mugwi w'igihugu wigenga ururezo agacaca kazina muntu semidahashi bari mu mwiherero igitega hakaba n'abandi eh, bo mu bisata bitandukanye babanje no kwiga uburyo bw'aho hantu ingene eh, ico botwara n'ico bokoresha mu nyuma rero baheza bajayo inyuma ya saa sita kuko hari n'ahantu hagoye kuja mu mitumba eh, icyabonetse ni uko uyu munsi bitakunda kuko uburyo butari bukwiye cyane cyane bw'ibikoresho igipolisi bije gutabara eh, cyo ngaha imurambya bakaba ejo bagiye gukorana n'ishyirahamwe kuba rwize nk'uko babivuze kugira ngo barabe ingene bakurayo ibyo biziga ni ukuvuga ko abategetsi bitabiriye akamo batewe n'ikinyamakuru iwacu eh, baheza baja gusubira kuraba kuko no ku munsi wa gatandatu bari bagiye kuraba ariko ntibabibona ni ukuvuga ko akamo batewe n'ikinyamakuru iwacu abategetsi bo mu nzego zitandukanye bakitabiriye urakoze cyane eloge wirika neza komeza udukurikiranire hafi iyo nkuru numara kuyitoza neza uzayitugezaho ku munsi w'ejo
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
ntayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda mu rwanda ifungwa ry'ibimenyeshamakuru rimaze iminsi rivurwa ndetse no gucumbagira kwa bimwe bitewe n'amikoro make adatuma babona icyo guhemba abamenyeshamakuru birahangayikishije abakora uyo mwuga kuri bamwe basigaye bawufata nk'utabaha icyizere cy'ejo hazoza ni inkuru dushyikirizwa na asumuta kaboyi mu rwanda mu minsi ishize humvikanye mu bitangazamakuru ifungwa rya radiyo kfm y'abanyakenya iyi radiyo yari imaze imyaka igera kuri itanu ikorera mu rwanda iyi radiyo yari imaze kugira abakunzi benshi ndetse ifite n'abanyamakuru babigize umwuga mu rwanda iki kinyamakuru cyahagaritse ibiganiro byacyo ndetse na gahunda y'amakuru yavuyeho iyi radiyo yafunze ikurikiye televiziyo ebyiri zafunze zitaramara imyaka ibiri zivutse yego tv ndetse na televiziyo exarito ibi bitangazamakuru byafunze byaje bikurikira ibitari bike byandika ariko byo bigenda bifunze bifunga umunsi ku munsi bitewe n'uko itangazamakuru rikorera mu mpapuro ryasimbuwe n'irikorera kuri interineti abakora uyu mwuga w'itangazamakuru cyane cyane ryandika bemeza ko muri iki gihe umwuga w'itangazamakuru utakibaha icyizere cyo kubaho uyu ni kazimi kayumba umunyamakuru wandika umaze imyaka irenga makumyabiri mu mwuga itangazamakuru riri ahantu hakomeye cyane reka duhere nk'ibinyamakuru byandika ibinyamakuru byandika rwose urabona hari ibintu byinshi birisimbuwe nk'ibiba kuri interineti ugasanga ibinyamakuru kujya mu icapiro birahenze none ukugura ikinyamakuru cya magana atanu magana atandatu kandi atazi yuko umwana ari buriye ku manywa ukabona ntabwo byoroshye rwose tujya mu icapiro rero tukagurisha amafaranga ari hasi iyo tuwataye mu icapiro pubulisite zitabonetse ni igihombo iyo tumbona ibinyamakuru byinshi bitagisohoka amaradiyo nayo n'amateleviziyo ni ibintu bihenze cyane ibyo ni ukuri ko imana kumva hari ibifunga ntabwo bintangaza kandi urabona yari menshi isoko ni rimwe amikoro ntayo ngayo adahagije cyane abantu banyuranye bagerageza gusobanura iki kibazo benshi bahuriza ku kibazo cy'isoko rito rigaragara ku bitangazamakuru byinshi biri mu rwanda ariko bikarwanira amafaranga make bwana emmanuel mugisha ayobora urwego rw'itangazamakuru rwigenzura ariko bijyanye n'isoko wakoreramo bishobora kuba ari byinshi ni ukuvuga ngo niba dufite isoko rya miliyari ebyiri mu itangazamakuru izo miliyari ebyiri ziba disitiributedi gute rb zikeneyeho kontakiti zikeneyeho furashi zikeneyeho ari nayo mpamvu kenshi nko kugenda tujya inama tukavuga tuti nta kuntu habaho guhuza imbaraga aho kugira ngo mutatanye imbaraga mukaba ijwi rimwe rishobora noneho kuba ryakwamashinga iyo maketi nto ihari abanyamakuru bagenda bava mu mwuga cyangwa se bikaba bigaragara ko uyu mwuga utakibatunze bashinja leta kuba itakibaha amatangazo yo kwamamaza ibi bikaba ari byo byatumye abenshi basigaye barahinduye akazi mbere twabonaga minisiteri zaraduhagaza publicite ibigo bya leta nka za riyamu za statisitike hanyuma hagera igihe bafunga kuduha za publicite kubera impamvu twumvise ngo ibinyamakuru byigenga ngo byandika ubuyobozi butangira kubinyuza mu masoko twasanze yuko ari nk'ahantu twaherekeza ibindi bitangazamakuru bya leta twatanga ibisabwa kugira ngo tubone za publicite ugasanga n'ibirya binyamakuru byonyine nibyo bihabwa isoko ingaruka twasanze ari uko tutakomeza twandika tugacika intege ibyo binyamakuru bya leta akaba ari byo bikomeza byandika bwana gerard mbanda ushinzwe itangazamakuru mu kigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere rgb ku murongo we wa telefoni igendanwa yavuze ko mu rwanda ibinyamakuru binanirwa gukora ahanini biba byatewe n'uko ba nyirabyo baba bize nabi isoko uyu muyobozi avuga ko usibye radiyo kfm yahinduye imikorere ataramenya ibindi bitangazamakuru byafunze kuko bitigeze byandika mu buryo buzwi ngo bivuge ko bihagaritse akazi abanyamakuru baganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ko nubwo hari ibitangazamakuru byinshi bikigerageza gukora ariko nanone hari ibigenda bigaragaza intege nke ku buryo nabyo bishobora kutazamara igihe kinini bigikora mu rwanda batanze urugero nk'ibinyamakuru bishobora kugenda bimara amezi abiri atatu bitarahemba abanyamakuru mu rwanda imibare itangazwa n'abashinzwe itangazamakuru iragaragaza ko mu rwanda habarirwa televiziyo zirenga umunani radiyo zigenga cyangwa n'iza leta zirenga makumyabiri ibinyamakuru bikorera kuri murandasi birenga mirongo inani n'ibyandika bisohoka rimwe na rimwe bigera kuri mirongo itanu asunta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu naho n'umwanya w'ikiganiro americana
mwaramutse neza abakandida b'amashyaka abiri ya mbere akomeye mu matora y'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika Hillary Clinton w'abademokarate na Donald Trump w'abarepublikani bamaze iminsi baterana amagambo ku kibazo cyo gukoresha intwaro kirimbuzi bombe atomike mu rurimi rw'igifaransa umwe ababwira undi ko adafite ubushobozi bwo kuyobora igihugu bityo ko adakwiye urufunguzo rw'intwaro kirimbuzi ese ubundi perezida afite ububasha busesuye bwo gukoresha intwaro kirimbuzi nibyo tugiye kuganiraho muri make ikaze mu kiganiro amerikana leta zunze ubumwe za amerika ni kimwe mu bihugu bya mbere by'ibihangange ku isi bitunze intwaro kirimbuzi nyinshi kandi zikomeye mu bwinshi ziragera kuri magana cyenda na makumyabiri n'eshanu naho mu ngufu zikubye ubukana bwa bomba atomike ya hiroshima inshuro ibihumbi cumi na birindwi nk'uko umuhanga hans christensen abivuga hans christensen ni umuyobozi w'ikigo cyigenga cyitwa nuclear information project at the federation of american scientists kiri hano i washington bombe atomike ya hiroshima ni ya bombe leta zunze ubumwe za amerika yarashe ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu hiroshima mu buyapani iyo bombe yari ifite ingufu za kirotoni cumi n'eshanu ikimara kugwa muri ako kanya gato cyane yahitanye abantu barenga ibihumbi mirongo irindwi bibiri bya gatatu by'amazu y'umujyi wa hiroshima yose yahise asibangana ku ikarita y'isi niyo ntwaro kirimbuzi yakoreshejwe bwa mbere mu ntambara mu mateka y'isi ni perezida harry truman wa leta zunze ubumwe za amerika rero watanze itegeko ryo kuyirasa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika nk'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu niwe wenyine rukumbi ufite ubwo bubasha bwo gukoresha intwaro kirimbuzi ashobora kubukoresha igihe icyo ari cyo cyose igihugu cyaba kigabweho igitero gikoresheje intwaro kirimbuzi cyangwa se kidatewe nk'uko franklin miller abisobanura nta muntu n'umwe ufite ububasha bwo kuburizamo icyemezo nk'iki cy'umukuru w'igihugu franklin miller ni umuhanga mu birebana n'ibya nucleya yabaye umujyanama wabyo muri minisiteri y'ingabo na perezidansi white house imyaka mirongo itatu n'umwe ashimangira ko perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi ijwi rya amerika ikiganiro amerikana nubwo perezida ari we wenyine rukumbi ufite ububasha bwo gutegeka gukoresha intwaro kirimbuzi nyamara hari igihe amategeko ye ashobora kutubahirizwa neza nk'uko abishaka urugero mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane perezida richard nixon yaranywaga cyane abajyanama n'abandi bategetsi bakorana nawe bagahora bafite impungenge z'uko yakora amakosa akomeye ni muri urwo rwego uwari minisitiri w'ingabo ze james schlesinger yatanze amabwiriza mu basirikari ko perezida aramutse abahaye amategeko yihutirwa by'umwihariko mu birebana no gukoresha intwaro kirimbuzi bagomba kubanza gutegereza icyemezo cye bwite cyangwa se icyemezo cya minisitiri w'ububanyi n'amahanga henry kissinger abahanga mu by'amategeko bemeza ko icyemezo cya minisitiri schlesinger gishobora kwitwa kwigomeka mu rwego rw'amategeko ya gisirikare nyamara nta muntu n'umwe wigeze amwamagana nta n'ubwo minisitiri schlesinger yigeze abihanirwa byatumye eric schlosser wanditse igitabo cyitwa command and control yibaza umuntu nyakuri wategekaga amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na kane ariko akongeraho ati witegereje neza nicyo cyemezo cyari gikwiye icyo gihe naho william perry wabaye minisitiri w'ingabo wa perezida bill clinton ati gutanga itegeko ryo gukoresha intwaro kirimbuzi si ibintu byoroshye kandi byo gukinisha mu gihe mu gahe gato cyane umutegetsi agomba gufata icyemezo gifite ingaruka z'urupfu ku isi yose inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi n'ahagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
radiyo y'ijya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu ariko imbere yaho duha akanya rozine munezero atubwire muri make amakuru hirya n'ino ku isi yadushikirije
mu ncamake amakuru hirya no hino ku isi avugwa leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo yahagaritse uburenganzira bwa ida soya bwo gusubira gukorera ku butaka bwa kongo ida asanzwe yari asanzwe akorera muri kongo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nk'umushakashatsi mu bijyanye n'agateka kazina muntu ishyirahamwe human rights watch ryo muri leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta ya kongo yahohoteye abo bose biboneka ko badashigikiye icyiyumviro cy'uko perezida joseph kabila yorenza ibiringo bibiri yemererwa n'ibwirizwa shingiro mu gihugu cya libiya uburyo ibitero by'indege by'ingwano bibandanya bishobora kuba ari intango y'ishaka rikomeye cyane ryo kurwanya umugwi w'abihebyi ya leta ya kisilamu umaze iminsi ugerageza gufata icyicaro mu karere ka afurika y'uburaruko umutegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika atashimye kwivuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko inteko z'abasirikare bakomeye bo muri amerika nabo nyine bari muri ako karere gufasha muri icyo gikorwa ibihugu by'ubwongereza ubufaransa hamwe n'ubutaliyano biramaze nabyo nyine gufasha libiya muri iyo ntambara ubutegetsi bw'igihugu cy'ubudagi bwafashe umugabo yikekwa kuba ari umunywanyi wa leta ya kisilamu yagirirwa kuba yaragize uruhara mu mudugararo wabaye mu rukino rwo gutanguza inkino z'umupira w'amaguru abategetsi bo mu karere k'ubuseruko bavuga ko uwo mugabo yafashwe ku munsi wa gatanu ariko ko atankuru zihagije bafise zerekeye iby'uwo mudugararo wari wateguwe uwo mugabo aturuka muri siriya akaba ari impunzi donald trump umukandida w'abarepublikani mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika yaneguye yivuye inyuma yaneguye yivuye inyuma abanywanyi bo mu mugambwe wiwe bavuga ko batamushikiye abo nabo ni nk'umukenguzamateka wa leta ya maine susan collin n'abandi bategetsi batari bake baturuka mu mugambwe w'abarepublikani bahoze bakora mu by'umutekano no mu bijyanye n'imigenderanire n'ayandi makungu ni nyuma yaho hasohokeye kandi ibiharuro byerekana ko umukandida w'abademokarate hillary clinton atera aza imbere cyane ya donald trump ibiharuro byasohotse ni ibice mirongo itanu na kimwe ku ijana bya hillary clinton kuri mirongo ine na kimwe ku ijana bya donald trump
radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birabandanya mugire umunsi mwiza mwari kumwe nanjye aloyizi bigirimana
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.